murumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ndabaramukije rero mwese nshuti banywanyi baradiyo ijwi rya amerika aho muri hose muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ntijya basuhuza kandi baha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona amashyirahamwe arwanya ruswa no gusesagura umutungo wa leta mu burundi arasaba inzego nshya zigiye kujyaho kuba maso kuko hari abashobora kubanyura muri humye bagahita basahura igihugu turasabye rero abantu bose bashobore gukinga ntibibe na duka twari dusigaye kuko bagomba kugenda bateruranye n'inzira koga bakonje ikigega uwo ni gabriel rufiri uyobora odikome ishyirahamwe rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta twagira rero n'ubundi dusaba abenegihugu babandanye bashikiriza amakuru uwo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingirwe mu bisata byose cyangwa ubwanyurujwe bugaruzwe uyu we ni elize urongoye umurwi ujejwe gufata no kugeza imbere y'ubutabera abategetsi bagenda banyereje umutungo wa leta mbere y'uko barangiza manda zabo mu burundi zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania zo zirasaba umukuru w'igihugu watowe mu burundi gukora ibishoboka byose ngo amahoro n'ituze biboneke mu gihugu naho mu rwanda mu karere ka rubavu hari imiryango ikeka ko abantu bayo bahitanywe n'urukingo rwa ebola bahawe ariko inzego z'ubuzima zo zivuga ko bishwe n'izindi ndwara bari basanganywe izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ibihugu byo muri afurika birimo gusaba iperereza ku bijyanye n'ikumira rishingiye ku ibara ry'uruhu rikorerwa abirabura muri leta zunze ubumwe za amerika no mu bindi bihugu inkuru mugezwaho na fidel niyongabo ibihugu byo muri afurika byatunganije integuro y'ingingo mu rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe agateka ka muntu idoma urutoki by'umwihariko kuri amerika ku bijanye n'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba rikorerwa abirabure muri ico gihugu ni nyuma y'ubwicanyi buherutse gukorwa n'igipolisi ku birabure muri amerika integuro y'iyo ngingo ishobora kuganirwa byihuta uno munsi ku wa gatatu mu rwego rwa onu rujejwe agateka ka muntu rufise icicaro i geneve mu gihugu c'ubusuwisi iyo nteguro isaba komisiyo ijejwe itohoza yarwo kwihweza ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'irindi tyozwa ry'amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka ka muntu hamwe n'ayandi mabi akorerwa abanyafurika n'abandi bantu bose bafise amamuko muri afurika muri leta zunze ubumwe za amerika no mu bindi bice vyo kw'isi integuro y'iyo ngingo isaba ko hoba itohoza ku bantu baherutse kwicwa n'inzego zijejwe kubahiriza amategeko n'uko abakoze ubwo bwicanyi boshigwa imbere y'intahe naco urwego rwa onu rujejwe agateka ka muntu rwavuze buno nyene ku vyerekeye integuro y'iyo ngingo perezida wa amerika donald trump yarakuye amerika muri urwo rwego rugizwe n'ibihugu mirongo ine n'indwi haraheze imyaka ibiri yarwagirije ko ruzira igihugu ca israel kandi rwemeye ibihugu birangwa n'intwaro z'igitugu zityoza bikomeye agateka kazina muntu urakoze fidel niyongabo turakomereza ku nkuru yo kutumvikana hagati ya australia n'ubushinwa australia iramagana igihano cyo kwicwa ubushinwa bwakatiye umuturage wayo wafatanywe ibiyobyabwenge geoffrey mutagoma akomeza inkuru Calum Gillespie ni umuturage wa Australia wari ufungiye mu Bushinwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yafatiwe mu mujyi wa Hwanzu afite ikiyobyabwenge cyitwa metamfetamine amakuru y'uko Ubushinwa bwamukatiye igihano cy'urupfu yamenyekanye mu cyumweru gishize uyu mugabo w'imyaka mirongo itanu n'itandatu afite icyumweru kimwe cyo kujuririra icyo gihano minisitiri w'intebe wa Australia Scott Morrison yavuze ko igihugu cye kitavuga rumwe n'Ubushinwa kuri icyo gihano yemeza ko ubutegetsi bwe buzagerageza gufasha uwo muturage uri mu kangaratete igihano cy'urupfu kuri uwo muturage cyongereye uruntu runtu rwari rusanzwe hagati ya Australia n'Ubushinwa rutewe n'uko Australia ishyigikiye iperereza ryimbitse ku nkomoko y'indwara ya covid cumi n'icyenda yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan wo mu Bushinwa hari kandi n'ikibazo cy'ibivugwa ko Ubushinwa bwaba bwivanga mu miyoborere ya Australia no mu kuyineka bukoresheje ikoranabuhanga ibihugu byombi bisanzwe bifitanye umubano ushingiye ku bucuruzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi australia yohereje ibicuruzwa mu bushinwa bifite agaciro ka miliyari mirongo inani n'eshanu na miliyoni magana arindwi z'amadolari y'amerika hashize ibyumweru bike ubushinwa buburiye ba mukerarugendo n'abanyeshuri b'abashinwa ko australia ifite ivangura rishingiye ku kiza cya virusi ya korona geoffrey mutagoma urakoze dukomereze muri mozambique ahatangiye igikorwa cyo gufunga amaduka manini kugira ngo avugururwe mu mugambi wo kurwanya icyorezo cya virusi ya korona mu gihugu oriyani tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru uno munsi ubaye uwugira kabiri w'iminsi itatu yagenewe gusukura no gutunganya gushasha amasoko rusange muri mozambique ni mu gihe isoko rya mbere rinini ku mugwa mukuru maputo naryo nyene ryugawe kuri uno munsi ibikorwa biriko birakorwa kuri iryo soko rinini rya zipamanine ni intango y'ihagarikwa ry'amasoko mirongo itandatu n'atatu n'ibindi bibanza bitanu birimwo amaduka ku mugwa mukuru ivyo bikorwa bizoba bigizwe no gutunganya isoko gushasha gushiraho ivyapa vyerekana gutegerana hafi na hafi hagati y'abagura n'abagurisha no kwambara uduhomeramunwa mu kwikingira umugira wa korona ku munsi wa gatanu niho alice de abreu umuyobozi w'akarere ajejwe amagara n'imibereho y'abantu yabwiye abamenyeshamakuru ko iyugarwa ry'ayo masoko n'amaduka biri ngombwa kuko basanze abantu bagenda bandurira uwo mugera mu masoko ariko ntiyatangaje amazina y'amasoko batoyemwo abantu banduye iyo ngwara ivyo bikorwa vyo gutunganya amasoko bizorangira mu kwezi kuza mozambique ifise abantu barenga amajana atandatu banduye umugera wa korona batatu muri bo baravye imana oriyani itanga ishaka fideli nyongabo na geoffrey mutagoma barakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ni umwanya noneho w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika aya makuru yo mu karere turahera mu burundi aho abarwanya ruswa baburira inzego zibishinzwe kuba maso kugira ngo abategetsi barimo kurangiza manda zabo batazagenda barigishije umutungo wa leta muri ibi bihe byo kubisikana mu nzego nkuru Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye kuwa kane w'indwi urwego rwa mbere rw'umukuru w'igihugu ruratangura amabanga yarwo izindi zitandukanye guhera ku bashingamateka gushika ku bakuru b'imitumba uciye kuri ba musitanteri n'abandi baracasigaje amezi abiri kugira ngo ikiringo cabo gihere muri iki kiringo gito gisigaye niho abagwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta bavuga ko ubutunzi bw'igihugu bunyuruzwa cane igihe abategetsi bamwe bamwe baba bashaka kwitekerera gabriel fyiri atwara ishami oricom rirwanya ibiturire yabibwiye iradiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro cihariye abantu bose batowe ubu bariko basya batambaye kugira ngo basahure igihugu n'abanyagihugu turasavye rero abantu bose bashobore gukinga ntibibe na duka twari dusigaye kuko bagomba kugenda bateruranye n'inzira koga bakomvya ikigega kuko amakuru twaramaze kuyaronka ko ivyo bintu biriko biraba kuko bazi ko haje umukuru w'igihugu mushasha ashobora kudasubira kubizigira turasabye rero amategeko akurikizwe hubahirizwe igihugu n'abanyagihugu bareke gusongera isibe kuko igihugu cyacu kigeze aho umwasi ashaka mu bijyanye n'ubutunzi kubera ubukene buturembeje iryo shirahamwe rihamagarira umukuru w'igihugu mushasha evariste ndayishimiye agiye kurahira ko yofata ibintu mu minwe kugira ngo abategetsi bazorangiza amabanga yabo bagende berekanye ubutunzi bafise nk'uko bitegekanijwe mu ibwirizwa shingiro mu iyo ngingo ya mirongo icenda na gatanu y'ibwirizwa shingiro rishasha ivuga yuko abasuku bacu bategerezwa kwerekana iyo bakuye ubutunzi binjiye mu mabanga yabo aho rero ni guhera kuri musitanteri kuduga ku muntu wese yashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera abasuku ejo bumve yuko bafise iryo tegeko ryo kwerekana ubutunzi bwabo baronse batarinjira mu mabanga n'ubwo baronse bayavuyemwo hanyuma abatavyerekanye bahanwe bigira ko akamaro ni uko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa redistribution de ressources ku bwa orikome abogenda banyuruje amatungo ya leta boba basongereye isibe kuko ubutunzi bw'igihugu busanzwe bwarasubiye inyuma cane mu mpera z'umwaka uheze harashizweho umugwi ujeje gufata no gushengeza abategetsi bagenda banyonaya amatungo ya leta imbere y'uko barangiza amabanga yabo imbere y'uko amatora aheruka aba uwo mugwi warashize ahabona icegeranyo y'inguzanyo i bujumbura uvuga ko mu mezi atatu aheze umaze kwakira amadosiye arenga mirongo irindwi y'abategetsi bagirizwa ko bagerageje gusiga banyuruje amatungo y'igihugu erize ndaye asanzwe atwara sentare igwanya ibiturire ku rudekonte niwe atwara uwo mugwi abatari bake baramaze gutanga amakuru y'abanyuruza canke bihagira ubutunzi bw'igihugu bishimikije amabanga ico gihugu nyene cabashinze aha akaba ari mu bisata bikurikira inyuruzwa canke ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta amadosiye cumi n'umunani aramaze gushikira umugwi inyuruzwa ry'imiduga ya leta amadosiye ane inyuruzwa canke ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'amakoperative sangwe amadosiye cumi igurishwa ry'ibitara vya leta amadosiye cumi n'ane yarashikiriye umugwi igurishwa canke itangwa rinyuranye n'amategeko ry'amatongo ya leta amadosiye cumi n'atandatu mu bijanye n'amasoko ya leta umugwi umaze kuronka amadosiye umunani mu gusahura abanyagihugu babagurira ikawa ku giciro kiri munsi y'icyo leta yashinze amadosi atatu yarashikiriye umugwi mu gisata c'ubutungane naho amadosi atanu hari n'ibindi bisata uwo mugwi umaze kumvamwo akamoto ko kunyuruza amatungo ya leta naho utarafata abavyagirizwa ariko rero hariho ibisata vy'amakori n'amatagisi ubutare n'agataka hamwe n'ikoresha ry'ama- n'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro umugwi wikeka ko hashobora kuba nahone haberamo kunyuruza canke kuyagira ubutunzi bw'igihugu mugabo akaba ata makuru ahatangwa eka no mu bushikiranganji no mu mashirahamwe ya leta amakuru ahatangwa si menshi ubuho hariho n'ibishasha vyaje ngo twatumwe n'abo hejuru canke ngo turi muri sisiteme twagire rero n'ubundi dusaba abenegihugu babandanye bashikiriza amakuru uwo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingigwe mu bisata vyose canke ubwanyurujwe bugaruzwe twagira dusubire duhumurize abazotanga inkuru bose ko bazoguma mu ibanga tunabamenyesha ko uzotanga inkuru ifasha mu kugaruza itunga ry'igihugu azoronka agashimwe mu gihe c'imyiyamamazo evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha agiye kurahirira amabanga yiwe yemeje ko ku ntwaro yiwe azogwanya bakaboko n'abasesagura amatungo y'igihugu pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru urakoze tuve mu burundi tugana mu rwanda mu karere ka rubavu hari imiryango ikeka ko abantu bayo bahitanywe n'urukingo rwa ebola bahawe iyi miryango ivuga ko bakimara gukingirwa batangiye kumererwa nabi bibaviramo urupfu inzego z'ubuzima zo zivuga ko bishwe n'izindi ndwara bari basanganywe ni inkuru twateguriwe na claude ganza munyamagana barebe ukuntu bareba urwo rukingo barebe niba ari ruzima batazamara abana b'abantu ni nyina w'umwana w'imyaka itatu n'amezi atanu wavuye mu mubiri ku wa gatandatu w'icyumweru gishize umunsi wakurikiwe hereweho urukingo rwa ebola nk'uko ababyeyi be babivuga ni narwo bakeka ko rwamuhitanye batuye mu kagari ka kabirizi mu murenge wa rugerero mu karere ka rubavu byageze ngo nimugoroba umwana nta kibazo afite ari gukina n'abandi bana nta n'akabazo na gatoya kagaragaza ko agwaye ubwo bimaze nkubwira ngo mu ma saa tanu n'umwana waje gutengwa ari gutengwa mbese ngo kwa ko tw'umunda rwaraga malariya y'igikatu dusanga umwana ararembye hari ibinini byo baduhaye ngo umwana yagize ikibazo twamuhereza ikinini cya pasitamoro ngo turakimuha turamuryamisha kugira ngo ni ibintu byashize tugiye kureba mu gitondo dusanga umwana yarembye yanoze bamukingiye saa kumi umwana yapfuye mu gitondo ni uvuga ko ndana amasaha cumi n'ane yashize avuyemo umuka akimara gukingirwa niwe mwari mwakingije wenyine cyangwa n'abandi bose mu barakingiwe barakingiwe ariko ubu ngubu ni wahise apfa bakingiriwe umunsi umwe mwakingira umusego ngende ndari kuva ni ugukeka ko ngenda ndavuga ko nibwo rwamuhitanye uko ngiye mwana wanjye nda kibazo icyo yari afite ababyeyi ba nyakwigendera babwiwe ko umwana wabo yishwe n'indwara y'impiswi cyakora aba babyeyi bo ntibabishira amakenga nubwo bavuga ngo umwana wanjye yishwe n'impiswi ariko ntabwo ariyo ni gute umwana yakwicwa n'iyo mpiswi iyo umwana afite iyo nzoka ntabwo akonje umwana yaratitiye cyane ikigaragara ni urwo rushinge rwamuhitanye reba abantu batubwiye ngo baratuzanira igisubizo turi gushyingura ntacyo bigeze bazana kugezana n'izi saha mwana wanjye yari ari muzima nta n'ikibazo cyo yari afite nta n'ibicurane byo yari afite kumbwa ngo ngo yishwe n- ngo no kunya ntabwo byashoboka ngende ndahamya ko ruriya rushinge rwo bamuteye aribwo rwanyiciye umwana umwana wanjye yazize ubusa ni ukuri umwana wanjye yazize agahererane kabisa mu mudugudu wa gateko akagari ka rwaza naho mu murenge wa rugerero hari umugabo ufite ubuhamya busa nk'ubw'uyu muryango ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu umugore we nawe yapfuye hatarashira icyumweru ahawe urukingo rwa kabiri rwa ebola randevu yo gufata urushinge rwa kabiri rwa ebola asubirayo akivayo ntabwo yigeze atinda ngo amare n'ibenda icyumweru cyuzuze atarafatwa n'uburwayi yarembye danje ari kuruka amaraso bamuhereza imiti barangije baramubwira ati zajya asubirayo afate ibisubizo umuboko kwa kane hatari yagera barapfuye abaganga baraza bakora ibizamini barambwira ati ngo ni ubundi burwayi ngo ntabwo ari urukingo rwamwishe ngo ahubwo ngo ni uburwayi bundi wasanga ari igitundu aricyo cyamwishe yarurutse amaraso te nawe yagarutse aruka amaraso kugeza yapfiriye bari barigeze bamusuzuma igituntu bamubwiye icyo gihe bajya kumusuzuma baravuga ati ngo azasubire kuba kane gufata ibisubizo ibisubizo by'ibizamini yapfuye ntabyo turabona inzobere mu by'ubuvuzi zivuga ko urukingo ari umuti uhabwa umuntu kugira ngo ukangure umubiri ubashe gukora ubwirinzi bubasha kurwanya indwara zawinjiramo kandi ko ruba rwarakorewe igenzura ku buryo rutateza ibyago nk'urupfu dr julien nyombayire ukuriye gahunda yo gutanga inkingo za ebola muri proje san francisco ishyiriye gahunda mu bikorwa yabwijwe rya amerika ko impfu z'aba bantu ntaho zihuriye no kuba barahawe urukingo rwa ebola ahubwo bazize ubundi burwayi bari basanganwe nk'uko byemejwe n'isuzuma ry'abaganga uyu muyobozi avuga ko mu bantu basaga ibihumbi mirongo ine na bitanu bamaze gukingirwa mu turere twa rubavu na rusizi nta bibazo cyangwa inkurikizi zikomeye abafashe inkingo bahuye nazo yakozwe na famiye rwose twari kumwe uwo mubyeyi wabuze umwana n'abandi bari kwa muganga na santere de sante aho ngaho ku bwiherero bose twari kumwe ubu bifuzaga yuko bahita bajya guhambikana kuwa mirongo ine na bitanu nta n'ubwo turinze batangagiriwe n'igihe asesmenti yakozwe yuko bari bafite izindi ndwara zatumye bahita koinsidansi ngo baba barahawe n'urukingo bafite n'izindi ndwara abari izo ndwara rero ziza kubahitana ariko bigahurira nayo yuko no mu minsi mikeya mbere cyangwa se vuba mbere yo gupfa baba barabonye dr nyombayire avuga ko proje san francisco ikorana n'inzego za leta zishinzwe ubuzima mu gukurikirana umunsi ku wundi kw'abahawe inkingo nta bibazo bikomeye bahura nabyo mu nzego zikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda harimo minisiteri y'ubuzima ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti ndetse n'uruganda rwakoze urukingo ubwarwo ku buryo hagize ikibazo gikomeye kigaragara urukingo rwaba ruhagaritswe dufite inshingano z'uko basuzuma buri kantu kose kaba kagaragaye kuwa gatandatu twahise tubamenyesha ikindi kigo tumenyesha ni ikigo gikora zino ngingo tuma bakureba yuko nta kana bifite bo bashobora no gufata icyemezo bavuga ngo reka tube duhagaritse iyo basanze ari ingaruka ziri guteza ubwonko bahagaritse ariko nabo bakoze bakavuga ngo gahunda ikomeye proje san francisco ishyira mu bikorwa itangwa ry'urukingo rwa ebola ivuga ko kubabara umutwe kugira umuriro cyane cyane ku bana kugira umunaniro ukabije n'izindi mpinduka zoroheje aribyo bikunze kugaragara mu bahawe urukingo ariko bikaza kwimara cyangwa kwikiza bidasabye gufata imiti yihariye cyangwa guhura na muganga inzego zikurikirana iyi gahunda zivuga ko mu nkingo ibihumbi magana abiri ziteganyijwe gutangwa mu rwanda izisaga ibihumbi mirongo ine na bitanu arizo zimaze gutangwa kuva mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aharadiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania barasaba umukuru w'igihugu watowe mu burundi gukora ibishoboka byose ngo amahoro n'ituze biboneke mu gihugu umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu gihugu cya tanzania james jovin kuri uyu wa mbere yazindukiye mu nkambi ya nduta aganira na bamwe muri izo mpunzi bahungiyeyo jewe cyo mbona niteze ko iyo mukuru mushasha mbona atari ikirenga kuko intwari imwe ibandanije itwara atari uko hahindutse abantu gusa ariko je ndi impunzi mbona umengo ntibizonyohereza kuko niya ntwari idahana ifatira mu gikenye ariko rero nifuza yuko iyo ntwaro yohinduka hakazoba ibihano ntibagumize ibihano vyari bihasanzwe hakaba umutekano umuntu yagize ingorane kugira ngo n'abahunze abanyepolitike babone kugaruka hanyuma umuntu abone ati aratunganira utwiwe aho abaye ababayemo hari intwaro ihohotera umuntu canke intwaro iraba agatumba iraba umuryango umwe abo bari kumwe bose ni ukuvuga twebwe icyo tubona twebwe nk'impunzi ikintu cya mbere ego umukuru w'igihugu aheruka gutorwa kandi buca arahira kuko igihugu nico guma ata muntu gifise akirongora aho twebwe nk'impunzi ikintu cya mbere turacafise impungenge ntoyi izo mpungenge ni uko n'uwo yatowe nyene ari mu iyo leta kandi akaba ariyo leta twebwe tubona yuko umengo twahunze hakiri ibibazo bitaratunganwa neza ico tubona rero yokwihutira gukora ni uko yokwanza ubwa mbere yomanza yo baja hamwe nabo batavuga rumwe bakaraba ibibazo ko twese turi bene Burundi abo badasangiye ivyiyumviro bakicara hamwe bakaraba cane cane ikibazo giteye mu Burundi kugira ngo amahoro agaruke hanyuma amahoro amaze kugaruka muri abo bakuru bakuru nka twebwe bato bato ndibaza ko bitotugora cane kuko natwe tubona ko amahoro yagarutse tugaheza tukaza ico nomusaba nuko yobanza kutweza umutima maze agatunganya imbonerakure eka n'abadushwiragije tukava mu matongo yacu kuko ntivyatunejereje icatumye duta igihugu ni imbonerakure zatuma tutashobora kuryama ngo duce bikavana n'ukuntu zidu turubika bamwe baricwa abandi nabo duhitamwo kwangazwa eka hari n'ikindi kiduhanze nyene uretse izo mbonerakure amatongo byatumye noneho agatongo twari dufise bamwe bamwe tukanyagwa maze bigatuma naho tutaronka aho dushinga ikirenge ivyo bituma noneho duta igihugu catwibarutse Eh, nk'ikintu twosaba nka twega impunzi umukuru w'igihugu eh, nuko eh, yotunganya eh, uburongozi kuko ubwo burongozi nyene nk'akaro turavuga imbonerakure turavuga uburongozi bujanye eh, n'amasentare y'amatongo kubera yuko eh, imbonerakure ziri mu za- mu mu vyatumye abantu benshi bahunga ku bwinshi aba- ikibazo cy'amatongo kiri mu bintu vyatumye impunzi zihunga ku bwinshi rero ku bw'ivyo ikintu twosaba umukuru w'igihugu nuko eh, igihugu yogishira ku rutonde eh, rumeze neza nk'ikintu cy'imbonerakure mbere eh, kikavaho mu Burundi hakaguma igipolisi igisoda nk'uko ibindi bihugu bitunganijwe ariko ikibazo tugifise ego baravuga ko intwaro yara- yahindutse ariko hahindutse umuntu leta itwara n'ijya nyene rero ikibazo duca twibaza duca twibaza ati mbega wewe aje ameze gute e, ku bw'ivyo rero turacarabira hafi turabe mbega azaranye inguvu izahe agiye guhindura iki hanyuma natwe bato bato duheze tugire ntidutahe mu gihugu catwibarutse na- kanatsinda amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho ariko gusa turacafise amakenga mu gihe tubona hariho abanyepolitike ba bakomakomeye bakiri hanze y'igihugu ni naco gituma rero tuvuga duti turarindiriye turabe nta vyinshi dufise twoshobora kuvuga canke tuvuga ngo turiteze mu gihe atarashinga na leta turindiye arahire hanyuma ashinge leta kumbura imigambi yemereye abanyagihugu ayishire mu ngiro kugiye kuraba ukuntu igihugu gitunganijwe hariho kamwana wa mama hariho kudahana ariko ivyo vyose niyaza kumbure abikora neza twebwe nta kibuza kuko tuzotaha ni igihugu catwibarutse ni igihugu kirimwo inshuti abagenzi ariko twibaze ko nawe nyine ari umushinga ntahe kandi nk'uko agenda abivuga mu biganiro bitandukanye ni umukuru w'igihugu abushitse kumbure azoshika ku vyo yiyemeje na cane cane kunywanisha bene burundi ne rero icyo ndamusaba ni uko yokwegera izo mbonerakure akazereka yuko inyuma y'igihugu hariyo bashiki babo na bene wabo igihe tuzogenda dutaha mu gihugu bakazobona yuko dutashe turi bene wabo bakatwakira nk'uko turi bene wabo kandi turi bashiki babo icyo ni cyo cya mbere ntangura kumusaba ikindi ni uko ndamusaba yuko yoja hamwe bakicarana n'abapolitisiye nabo nyene bataye igihugu cyabo kuko mu gihe twohunguka nabo bataramara kuganira nabo kandi bagafata igihugu cyabo ntaho twaba tugiye ko twosanga naho nyine tugiye mu muriro tumaze gutaha nabo baca baza bakavuga ati oya bivanye n'ibyo twashaka ntitwashoboye kubyemererwa bigatuma noneho igihugu gisubira mu njyane hanyuma ikindi twosaba umukuru w'igihugu eh, nuko eh, nka twegeye impunzi eh, tuhabaye ino turi ingenzi kuko igihugu catuba- catwibarutse turakizi eh, na kare twakivuyemwo mu mvo z'ingorane nyene zitandukanye ariko tukipfuza eh, kugisubiraho ariko kugisubiramwo eh, ntibyoroshe bivanye eh, ni- n'imvo kanaka zatumye nyene tuza nk'ikibazo c'imbonerakure ikibazo kijanye n'amatongo rero umukuru w'igihugu eh, nuko eh, igihugu yogitunganya akabona neza yuko hanze y'igihugu hari impunzi kandi zikeneye kuza kuri bene wabo eh, zika agatunganya neza abenegihugu bakabona neza yuko hanze hariho bene wabo kandi natwe tukamenya neza yuko eh, bene wacu bari mu hu- mu gihugu cy'u Burundi bamaze kwigishwa neza bakabona yuko hanze y'igihugu hari bagenzi babo bene wabo rero muri icyo gihe eh, bituma natwege tuca duhunguka twumva by'ukuri ati igihugu kirameze neza ariko ku ruhande rw'iwanje mu gihe vy'ukuri tukibona hari abanyepolitike bakiri hanze y'igihugu natwe ntitwogira ingoga zo kuvuga yuko tugomba dusubire mu gihugu ko tubona umenga bato bato nta jambo rinini dufise gusumvya ba- abo banyepolitike bakiri hanze kuko mu gihugu iyo bariko baravuga ngo hari abo dukeneye ko baza hari n'abandi tudakeneye ko baza mw'ico gihe bidutera amakenga kandi ikindi dutera amakenga nka twebwe nk'impunzi turi muri tanzania kenshi nitwe twama turonderwa ntituzi igituma hari impunzi ziri muri kenya muri uganda muri congo ndetse no mu rwanda tukibaza ko kumbura ayo mahoro basigurira twebwe n'izo zindi mpunzi ziri aho handi hantu ko bozisigu- bozisigurira ayo mahoro hanyuma amahoro ahari nibaza ko twese tuzoba tuyabona tuzoba tuyabona gusa icyo twomusaba ashire mu ngiro ivyo yiyemeje azoba akoze ikindi ndamusaba ni uko mu gihe twotaha twoshobora gusanga yaramaze gutunganya uko ubuzima bwacu bugiye kuzomera Ku- nk'ubu nk'akarorero abana bacu barize ngaha muri tanzania cyo kimwe data no mu bindi bihugu bahungiyemwo barashobora kwiga bamwe bashikiye mu mashuri bari barataye dufate nk'abashikiye mu mashuri ari muri sogondere barashobora kwiga baramarira ngaha mu gihugu twatsemwo ubuhungiro barashoboye noneho kuronka impamyabushobozi iberekana yuko ishure bayirangije noneho bamaze kuronka iyo mpamyabushobozi hariho n'abandi bavuyemwo bararonka n'aho bashobora kwisumamwo kuri iyo mpamvu rero ndamusaba mu gihe umuntu yoshika akerekana aho hantu yahora yisumamwo cyangwa se akerekana iyo mpamyabushobozi ko yoshobora kumutegera yuko nawe ari mu bashoboye gusoma amashure maze akamufasha nk'uko ariko abafasha abandi azoba agize neza rero ikindi eh, twosaba umukuru w'igihugu ni uko eh, nk'abategetsi bari inyuma y'igihugu yobanza ku eh, kuganira nabo kugira ngo nabo babone biyumvemo igihugu cy'u Burundi kuki- kukibamwo eh, kuko iyo bata bata bataje muri icyo gihugu cy'u Burundi nka twege eh, impunzi turi abantu bato bato cyane duca duhunguka dufise ubwoba kuko eh, twebwe turi abantu turwana ni- n'akajumbu turaturiye ariko mu by'ubutegetsi ibyo twe nta ntituranga ishinga mugabo bobo kubera ko ari abantu usanga barigeze gutwara igihugu eh, n'uburongozi kanaka mu gihugu icyo usanga nabo eh, baharanira ibintu by'uburongozi mu gihugu bigatuma eh, bashobora kuvu- guhungabanya umutekano mu gihugu rero nka twege ntamvo n'imwe yotuma tuguma ino mu buhungiro mu gihe umukuru w'igihugu yoba yamaze gutunganya igihugu neza ikindi kandi twasaba umukuru w'igihugu ni uko twamusaba yuko eh, nk'impunzi dufise imyuga itandukanye usanga bamwe ari abanyeshure usanga abandi bafise imyuga yo gushona imyuga yo gukora amakinga n'iyi- n'iyindi ariko ugasanga eh, nko mu gihugu cy'u Burundi ugasanga tugiye turiko turatunganizwa neza ngo umunyeshure yari ino ngo ashike yiga umu- yahora yigisha ngo ashike yigisha yahora gukora umwuga kanaka ngo ashike awukora ibyo ntibyoheze ibyo nti- ntivyokubaka uburundi ahubwo nuko eh, igihugu yogitunganya mu- eh, mu nzego zose kugira ngo eh, igihugu by'ukuri umuntu wese abone yuko igihugu kiri ku rutonde kandi igihugu cyahinduye byinshi ni ukuvuga uwo mukuru w'igihugu mushasha yoba agiyeho bushasha yo kwihutira ubwa mbere na mbere gukorana neza n'abarongoye nabo bikorana hanyuma akerekana umutima mwiza w'ikibabagwa afitiye abarundi hanyuma natwe tukabona yuko twahunze igihugu akarondera abanyepolitike bagiye ubwa mbere hanyuma natwe tugakurikira twebwe impunzi nosaba leta y'uburundi nabo tu- bagiye nabo bagiye gusubirira ko botunganya neza igihugu bagafatana neza n'abo bagiye gutwarana hanyuma natwe tukaboneraho taha dushira mu gihugu kirimo umutekano kirimo amahoro hama ikindi ni uko twamusaba maze akashobora kuzadushikiza mu myuga nk'abashoboye gusoma imyuga aha mu makambi turashobora kuronka aka- akahembwe kanaka tugatumwa ko tukiga imyuga tugashobora kuronka n'urupapuro rutwerekana yuko twashoboye gusoma imyuga tugashikira rero iyo mu gihugu maze bikagenda neza baze batwemere nk'uko natwe twashoboye kwiga imyuga maze batushobore kutwangaja mu mwuga kanaka natwe dushobore kuronka aho dushobora gukura agasabuni icyo nicyo noshobora kumusaba arakoze james jovin n'abarundi baganiriye mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika uwo munsi wemejwe kuri iyi tariki mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe nk'urwibutso rw'abana batanze ubuzima bwabo bw'ibitambo baharanira ubwigenge muri afurika y'epfo ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu abanyeshuri barenga barenga ibihumbi makumyabiri bakoreye imyigaragambyo mu gace ka soweto gatuwe n'abirabura basaba ko bakwigishwa mu rurimi rwabo gakondo aho kwigishwa mu rurimi rwa gashakabuhake abapolisi babirayemo babarasaho bicamo amajana uwa mbere wishwe n'umwana w'umuhungu hector petersen wari ufite imyaka cumi n'itatu ifoto y'umurambo we uteruwe na mbuyisa makubo yabaye nk'ikirangantego cyo kubohoza urubyiruko rwa afurika y'epfo muri afurika y'epfo uyu munsi ni umunsi w'ikiruhuko umunsi wahariwe urubyiruko ukaba unahimbazwa nk'umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika ni umunsi rero wo kuzirikana inzitizi abana b'abanyafurika bahura nazo kugira ngo bashobore kubona uburere bukwiye uyu munsi kandi wemejwe n'umuryango w'ubumwe bw'afurika inshuti banywanye ibijwi ry'amerika aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye babigizemo uruhare aho baherereye hose mu ngo zabo n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho fasir gebeho niwe wegeranyije aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kubahiriza ingamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya korona